dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi uyu munsi turarebera hamwe ikibazo kijyanye n'imiyoborere y'ibihugu bya afurika uko abaturage b'ibihugu bya afurika bitabira n'uko basangira ubutegetsi ese abayobozi b'ibihugu bya afurika batanga urubuga rwa politiki ruhagije ku buryo uwifuza gukora politiki wese yabona uburenganzira n'amahirwe byo kugaragaza umurongo we n'ingamba ze muri politiki ese abayobozi b'abanyafurika ntibaba bakoresha amategeko bagaheza abo badasangiye imyumvire ya politike badasangiye n'uburyo igihugu cyayoborwa ahubwo se ingaruka zaba izihe mu gihe abari ku butegetsi batubahirije amategeko aha buri wese amahirwe yo gukorera igihugu cye agituyemo yumva adahejwe yumva adakumirwa bamwe mu basesengura politiki y'iki gihe muri afurika bahamya ko iyo abenegihugu bumva bakumiwe mu miyoborere y'igihugu mu gihe bumva badafite uburenganzira busesuye mu gihe bumva bameze nk'abadafite igihugu mu gihugu cyabo bishobora guteza ibindi bibazo mu kiganiro cy'uyu munsi rero twatumiye impuguke ebyiri zikurikirana ibya politiki amategeko n'umutekano haba muri afurika no mu rwego mpuzamahanga reka mbwire umutumire wa mbere ku mugabane wa afurika watwibwira urakoze tiyene nitwa frank mwine nkaba ndu impuguke mu mategeko mpuzamahanga na politike murakoze cyane tiyene bwana frank mwine ndabasuhuje kandi nk'uko bisanzwe ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane twatumiye kandi noneho ku mugabane w'uburayi dr paul kananura nkaba ndi impuguke mu bya politike n'umutekano namwe ndabasuhuje ni porofesori kananura paul murakomeye muraho neza Etienne reka mbahereho porofesori kananura iyo tuvuga gusangira ubutegetsi muri politiki bivuze iki ubusanzwe gusangira ubutegetsi muri politiki ni uko abahagarariye abaturage cyangwa bari mu mitwe myinshi ya politiki bibona mu butegetsi buriho haba mu rwego rw'amategeko haba mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa se mu rwego rw'ubukungu ibyo biba bivuga ko igihugu kiyobowe neza buri wese akakigiramo ijambo yaba ari mu butegetsi cyangwa se muri opozisiyo kugira ngo baharanire inyungu rusange z'igihugu n'iz'abaturage ndabashimiye cyane bwana frank mwinemwe hari icyo mwakongeraho urakoze cyane iyo urebye gusangira ubutegetsi muri politike mu bundi buryo umuntu yabivuga aho usanga wenda nta amashyaka ahatanira kuba kuyobora hari ubwo amashyaka ubwayo ubona atumvikanye ku byavuye mu matora ngira ngo twarabibonye nko muri kenya ubwo habaga amatora bakaza kuvuga ko ishyaka risa nk'iryatsinzwe ritemera amategeko amin ritemera ibyavuye mu matora ko basangira ubwo butegetsi nibyo ndagushimiye cyane kuba ufashe urugero rwa hafi n'ubundi nifuza ko twareba uko politiki imiyoborere biteye mu karere ka afurika ibiyaga bigari muri afurika y'uburasirazuba n'ahandi ariko dutanga ingero cyangwa se twumvikanisha ikibazo ku buryo bwaguye kurushaho none se bwana frank mwine bakomejeho iyo bavuga ngo urubuga rwa politiki rutuma abenegihugu bisanzura ruba ruteye rute muri make iyo tuvuga demokarasi kuko demokarasi ni ukuvuga ngo nk'uko abagira icyo babitangije bavuga ngo ni ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage kandi bukorera abaturage icyo gihe abagira icyo babibonaga nk'aho abaturage bashobora kugira uburenganzira bungana mu guhatanira umwanya wa politiki turabibona mu burayi naho ngaho ni muri amerika nubwo ubu ishyaka riri ku butegetsi ryaba mu by'ukuri ridashaka irindi shyaka ngo ritware ubwo butegetsi ariko usanga baha amahirwe buri muntu amashyaka yose aba ashaka guhatanira umwanya ku buryo abantu bahabwa uburenganzira bungana bagahabwa amategeko akabarengera mu mu buryo bungana kugira ngo bahatanire ah, umwanya wo kuyobora igihugu haba hasi cyangwa hejuru mu myanya yo hejuru cyangwa yo hasi icyo bita rero uburyo abaturage bibonamo n'abaturage bashobora kugira uruhare mu gutora abayobozi babayobora mwese mubikurikira hafi dukurikira politiki y'akarere ka muri afurika y'ibiyaga bigari no muri afurika ku buryo bwaguye akenshi amashyaka mwe menshi n'abanyapolitiki bakunda kuvuga ko bakumiwe mu butegetsi bakumiwe mu miyoborere y'igihugu Eh, profeseri kananura eh, nabonye ko mu minsi yashize mwakoresheje inama i paris mu bufaransa ijyanye n'ikibazo kijyana n'umutekano ku mugabane wa afurika ariko nanone mwakomoje ku bijyanye n'imiyoborere gukumirwa muri politiki nk'ibi bigira ingaruka Eh, gukumirwa muri politike bigira ingaruka nyinshi cyane cyane ko bishobora gutera imyigaragambyo imvururu eh, ndetse eh, byagera na kure bikaba byavamo no gufata intwaro kugira ngo abantu baharanire uburenganzira bwabo cyangwa se impinduka ibyo bintu byose bikaba nk'umuyaga wa serwakira ushobora guhitana ubutegetsi iyo bititondewe neza dushobora gufata nk'urugero eh, ngira ngo nko muri etiyopiya igihe hari ubutegetsi bukaze bwa mwengesu ale mariamu yashyizeho amategeko akanda- akandamiza abaturage igitugu gi- gikomeye aza ku- kuza kurwanywa n'inyeshyamba zari ziyobowe na zenawi ziza gufata ubutegetsi urumva rero za- zakubuye ubutegetsi bwe zi- zimukuraho ibyo noneho nabo baza gutegeka bagenda bibagirwa icyari cyatumye bafata intwaro bageraho nabo batangiye ejo bundi kurwanywa n'abandi guhera mu, mu myaka ibiri ishize imyaka itatu ishize mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko ishyaka riri ku butegetsi riza kugira akantu k'ubwenge ko twita ubwenge bwa politike ko kuvuga ati ibi nibikomeza natwe tuzagenda nk'abo twakuyeho nibwo bashyizeho premier ministre mushya uyu nguyu uriho urabona rwose mu, mu minsi ijana amaze amaze gukora ibintu bikomeye yarekuye abanyapolitike bose ashyiraho amategeko mu rwego rw'igihugu rufungura urubuga rwa politike rugafungura n'urubuga rw'ubukungu kugira ngo abantu bose babyibonemo atangira na politike nziza yo kubana eh, n'ibihugu baturanye uhereye kuri Eritrea bari bamaze imyaka irenze makumyabiri bashyamiranye uhereye kuri Egiputa bari bafitanye akantu k'akabazo Mhm.
yewe na za Somaliya iyo politike rero yo, yo mu gihugu ituma abaturage bose bayibonamo ikaba no mu karere ibihugu byose bikaba eh, bibanye neza ubu ngubu na Ethiopia bituma Ethiopia ikomeza mu- muri gahunda yiyemeje y'amajyambere muravuga minisitiri w'intebe mushya wa etiyopiya abi ahmed eh, bavuga ko rwose arimo guhindura isura ya politiki hariya mu karere ka afurika mukomoje ku bijyanye n'amategeko porofeseri kananura hari abavuga ko abayobozi rimwe na rimwe birumvikana amategeko atorwa n'inteko ishinga amategeko akenshi agatorwa n'abaturage muri kamarampaka ko amategeko nayo akoreshwa n'abayobozi bayishyiriyeho kugira ngo bakumire frank mwine mu- iki kibazo mukibona muti ikibazo kiri muri afurika nkunda kubona ni uko amategeko ashyirirwaho guverinoma ashyirirwaho abantu bari muri cyo mu mu butege- mu butegetsi muri icyo gihe ahandi rero mu bindi bihugu amategeko burya ashyirirwaho igihugu ntashyiriweho guverinoma Ah, ntabwo rero amategeko yagomba gukorerwa abantu abantu ahubwo yagomba gukorerwa igihugu ku buryo buri muntu ayisangamo niba bajya bavuga ngo amategeko ngo ntarobanura bakavuga ngo ngo abantu bose nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko siko bimeze etiyeni usanga amategeko buri gihe abantu bari mu buyobozi cyane cyane mu mu bihugu bya afurika niyo bashyiraho amategeko arengera za guverinoma yarengera za guverinoma ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko icyo gihe bashyiraho amategeko iyi niyo bavuyeho ya mategeko ari bwo bagonga muri make rero amategeko usanga abantu barwanya za guverinoma baravuga bati ntabwo mutwemera freedom of expression ntabwo itangazamakuru muryemera ntabwo mwemera uburenganzira bwa kiremwamuntu abantu bwisanzure ariko iyo bamaze gufata ubutegetsi bakora ibyo bintu ahubwo no kurushaho by'abantu atakaga gukuraho akaba aricyo kibazo kiri muri afurika ushyiraho amategeko irengera guverinoma akarengera ibihugu n'abaturage muri rusange ariko nanone frank mwene hari impuguke ndetse n'abanyapolitiki bavuga ko ayo mategeko aboneka mu bihugu bya afurika ariyo y'abajyanye n'umuco w'abanyafurika profeseri kananura mwe mubona ko abanyafurika ku bijyanye n'amategeko uburenganzira bw'abanyafurika byatandukana n'ibyo twakwita ko ari ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi oya nta muco ibyo ni ukubeshya nta muco utemera amategeko meza ngira ngo nta muco umuco ukunda ikibi umuco wose ukunda ikintu cyiza ni ukuvuga ko rero amategeko iyo ari mabi umuco wose urayanga amategeko iyo ari meza umuco wose urayemera waba uw'i burayi cyangwa se uwo muri afurika reka twumvikane neza ku mategeko amategeko ubundi ni urukuta igihugu kigenderaho cyangwa se cyubakiyeho kugira ngo kigene imikorere y'inzego zacyo n'imibanire y'abagituye ni ukuvuga ko rero iyo ayo mategeko aheza akumira cyangwa se agamije gutera ubwoba igice kimwe cy'abaturage ashobora gufatwa nk'iterabwoba ry'ubutegetsi bikaba byaviramo n'intandaro y'uko haza ibindi byiyumviro byo kurwanya ubwo butegetsi no kuba babushinga urumva rero ko iyo ubutegetsi bushyizeho amategeko adasobanutse cyangwa se atarengera inyungu rusange buba bwigirira nabi bugirira nabi n'igihugu kuko icyo gihe abaturage bagera aho bakayarwanya byaba na ngombwa batangira bayarwanya batayubahiriza byaba na ngombwa bagaharanira uburenganzira bwabo bwo kugira ngo bagire ijambo mu gihugu ibyo bintu rero bigeraho bikazana impinduka kandi iyo mpinduka iyo itagenze neza ihitana ibintu igahitana abantu n'ubwo butegetsi abantu barwaniraga cyangwa se bashaka gushyiramo ayo mategeko bukagenderamo bose bakanabubura profeseri kananura hari uwabumva agasanga muri make muri impuguke mu bijyanye na politiki n'imitegekere ariko umuntu yagira ati namwe aho ngaho ni ugushaka kurengera no kumva ibintu cyane kubera ko aya mategeko hari abayishimira twareba nka za kamarampaka zakozwe mu bihugu bya afurika y'ibiyaga bigari reka duhere mu rwanda mu burundi muri kongo muri uganda frank mwine ziriya kamarampaka ni abaturage bitoreye itegeko nshinga barishyiraho urakoze tiyene kamarampaka burya ntabwo mu by'ukuri zimara impaka ahubwo ziteza impaka iyo urebye izo kamarampaka umaze kuvuga umuntu yakwibaza ngo ese habaye indi guverinoma ikazana akamarampaka nk'ingwe n'ubundi ntiyatse reka mvuge nk'urugero nk'umubwongereza bakoze ubundi kamarampaka y'uko bashaka ukuntu bava muri bimwe bipiyeni ubumwe b'uburayi ariko nanubu baracyabijyaho impaka nta muntu wigeze avuga ati kubera ko byagenze gutya none ubu ngubu twikemezo ni iki ngiki cyangwa n'amatora uko yagenze urayabonye habaye mirongo ine n'umunani abandi bana mirongo itanu na kabiri ariko uzasanga aho ngaho urimo kuvuga abantu babona ubwiganze bwa mirongo cyenda na mirongo inani ku buryo niyo iyo guverinoma none ivuyeho indi yaza niko yagenda reba nk'uburundi uko bameze ubu ngubu nabo bakoze kamarampaka ariko mu by'ukuri etiyeni izo kamarampaka ntabwo ziba zishingiye ku bibazo rusange by'abaturage ari nabyo navugaga mu kanya biba bishingiye kuri za guverinoma ku nyungu z'abashaka bashaka gukomeza ubutegetsi niba nabyumvise nk'uko wanabivugaga izo kamarampaka zashakaga iki zashakaga kongeza leta izo nizo ziriho ubutegetsi kugira ngo bakomeze ntabwo ariko bashakaga kureba niba koko igihugu cyashobora kuzakomeza nyuma yabo kuko burya muri afurika ikibazo gihari etiyeni guverinoma zireba manda yabo na manda zabo ariko ntabwo bareba igihugu kugira ngo kizakomeze na nyuma yabo baba muri opozisiyo ari ifashe ubutegetsi cyangwa aribo ariko igihugu kigakomeza nk'igihugu n'abaturage ku buryo amategeko iyo akorewe igihugu haba aribo haba n'abandi bazaza biba mu nyungu y'igihugu kugira ngo igihugu gitere imbere amategeko y'ibyo bavugaga porofeseri kanyura ashyirwaho guteza imbere abaturage mu miyoborere myiza kugira ngo buri muntu yisanzure abone ijambo muri guverinoma abone ijambo mu bikorwa bimukorerwa byaba ari ibikorwa by'amajyambere nk'amashuri amazi ariko ugasanga bamwe bakavuga bati hano twashaka kuhashinga ibijumba cyangwa twashaka kuhashinga ibirayi cyangwa twashaka kuhashyira ishuri cyangwa twashaka gushyira ivuriro ariko abandi bakavuga bati no ubutegetsi bwavuze ko mugomba kuhashyira iki ngiki ibyo rero iyo bibaye gutyo burya usanga n'izo kamarampaka atari kamarampaka ahubwo ari gatezampaka gatezampaka ubwo urasesengura cyane n'ibyo navugaga kuko hari igihe abaturage bavuga bati uko biri kose ayo matora ubutegetsi buriho buduha amahoro nongere kandi kwibutsa mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro kandi mushobora gukurikirana kuri interinete ku rubuga rwacu radiyo yacu voa kuri mikoro muri kumwe nanjye etienne karekezi ndaganira n'impuguke ebyiri porofeseri paul kananura na frank mwine ku kibazo kijyanye no gusangira cyangwa se gukumirwa muri politiki mu bihugu bya afurika porofesori kananura muhereye kuri iyi nama muherutse gukoresha iparisi mu bufaransa ku kibazo kijyanye n'iterabwoba n'imiyoborere ku mugabane wa afurika cyane cyane afurika iyo umuntu areba nk'umugabane ku buryo bwaguye abona henshi hari ikibazo cy'umutekano muke cyane iyo tureba impunzi ziva mu bihugu byazo cyangwa se n'abavuye mu byabo bari mu bihugu imbere bakaba mu nkambi Mu kibazo cy'impunzi ni ikibazo gikomeye cyane kandi akarere k'ibiyaga bigari gafite icyo kibazo gikomeye cyane mubona mwe umuti cyane cyane abayobozi icyo bakwihatira kurushaho kugira ngo birinde ko abaturage bakumva bafite umutekano muke ku buryo byatuma bahunga ni iki mwatubwira icyangombwa ni uko abo bayobozi bagira ubuyobozi bwiza eh, buri mu nyungu rusange z'igihugu n'abaturage Ni icya- icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko eh, bagomba kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muturage icya gatatu ni uko amategeko n'ubutabera bigomba gukingira abaturage bose ibyo byose rero ni bya bindi twavuze ko amategeko yajyaho mu nyungu rusange aho kugira ngo abe ikositimu y'ubutegetsi buriho amategeko ameze neza yubahirizwa ku buryo bumwe ubutabera bukora neza nta cyatuma haba impunzi haba impunzi kubera iki kuko hari umutekano muke umutekano muke uterwa n'iki uterwa n'ibyo byose byo ku byo kuba ubuyobozi bukora nabi butoteza abaturage barwo cyangwa se bufite izindi nyungu zituma hari abo bushaka kwikiza ibyo byose rero eh, bihungabanya uburenganzira bwa muntu bihungabanya umutekano hanyuma bigatuma bahunga kugira ngo rero biveho ni uko hagomba gukorwa ibinyuranije nabyo hakaza ubuyobozi abantu bose bibonamo byaba na ngombwa bakabusangira bwana frank mwine murebye afurika nanone nk'uko nabivuga muhere kuri afurika eh, ituri hafi ibiyaga bigari ni afurika na afurika y'uburasirazuba mubona ubutegetsi busangiwe ku buryo amategeko yatowe n'abaturage yubahirizwa ikibazo gusangira ahubwo basangira gute ntabwo basangira bishingiye ku murongo mwiza ahubwo basangira yuko habaye komfuri cyangwa imyigaragambyo cyangwa ku ndetse n'abantu bamwe bapfuye ariko hari leta zikoresha icyo nakwita aho bavuga bati wowe turagira ngo ah, iyo utangiye kwigaragambya bakaguhamagara bati utwaye guve- umwanya muri guverinoma nk'uko bivuze gusangira wakwanga ndetse babishyiraho n'itegeko ri- ri- ri- riguhutaza rikagufunga cyangwa rikagushakira ibyaha u- ukajya muri gereza u- ukicaramo kugeza igihe wemeye ko gukorana nabo ariko bakumereye nabi ayo mategeko rero ntabwo ari meza mu mu bwongereza ejo bundi habaye amatora ku buryo abakonservative ntabwo babonye amajwi ahagije ariko biyambaje agashyaka gatoya ndetse kari ko ko uno ni Irlande y'amajyaruguru akaba aribo nibo bakorana ariko basangiye ubutegetsi ishingiye ku murongo bumvikanaho wa politiki atari uko umwe yafashe undi akamuniga akamufatira inkota ku- ku- ku gakanu ati urabyemera dusangire ntubyemera ndagufunga ibyo rero ntabwo ari nabyo nabita gusangira ubutegetsi ariko ni nko gufata umuntu ukamwemeza ibyo ushaka ndetse ikibazo kiri aho ngaho ni uko iyo habaye impinduka uwo muntu ntabwo aba akiri ku murongo ahubwo usanga afashe undi murongo ni naho usanga guverinoma zivaho zigakora ibintu byiza ariko kubera ko ba bandi batangiye gusangira cyangwa banahejwe batubyumvikanyeho usanga iyo baje baranabisenya nabo bakazana ibyabo afurika igakora muri ibyo ngibyo gatebe gatoki gusenya kubaka gusenya kubaka bikagira ingaruka ku baturage n'iterambere ry'abaturage muri rusange frank mwine ndabashimiye cyane profesori kananura duhereye kuri izi ngingo frank mwine agarutseho agira ati hari igihe abategetsi bafunga aho batavuga rumwe nabo kugira ngo nibamara kubumvisha barebe ko nibagaruka bashobora kuba bakwemera gusangizwa ku butegetsi bitonze hari igihe bishoboka hari igihe bidashoboka mwe iyo musesengura ku bijyanye na politiki ku mugabane wa afurika musanga mu by'ukuri igituma abayobozi bikubira ubutegetsi kandi bagashaka kwereka abaturage ko babusangira ni kimwe mwatubwira icya mbere cyo ni ubukungu kuko ngira ngo ubutegetsi nibwo bugeza a- abantu ku bukungu noneho abashaka kwiharira ubukungu bakiharira ubutegetsi ba- eh, noneho mu gucuranwa mu butegetsi n'aba- n'abandi baturage cyangwa se n'abandi banyapolitike bakabacura kuri ubwo bukungu noneho ugasanga ari byo bitera eh, izo mvururu n'ibyo bibazo byo gukoresha igitugu n'inkoni ariko wageraho ugatanga n'icyo kurya hakavamo na ba banyapolitike bibisahurira nabo bagenda ba- babijyamo noneho ugasanga ibyari politiki ibyari ibitekerezo bya politiki bihindutse gusahuriranda ibyo ntabwo ari byiza ariko reka dufate urugero mu karere nka tanzania bubatse umusingi w'amategeko umusingi w'umutekano utuma buri wese yibona mu buyobozi kandi akaba yabugeraho mu mahoro ibyo bintu bituma tanzania nta mpunzi ifite ifite abaperezida agira ngo ubu bageze kuri bangahe babuvuyeho bakumva ko niyo uvuye ku buperezida akazi gakome- ubuzima bukomeza atari ngombwa ko abantu bagomba kubupfiraho ibyo bintu rero biva ku buyobozi bwiza bwubatswe na nyerere n'abandi bose bagenda babukomeza muri uko kubukomeza byubaka icyizere nicyo twita impinduka mu cyizere impinduka mu cyizere ni uko ubuyobozi butanga icyizere cy'uko ibintu bishobora guhinduka n'ubwo ishyaka abari ku butegetsi ishyaka riri ku butegetsi ritahinduka ariko abantu barahinduka iyo bahindutse bagira icyo bahindura kugira ngo twarabibonye ejo bundi magufuri aje ukuntu yahinduye ibintu akabijyana mu buryo a- ariko yongera ku byari bihari ibyo nabyo bigatanga icyizere kuri opozisiyo ko ishobora kugera ku butegetsi iciye mu by'amatora kuko aba yakozwe neza uwo murongo rero w'impinduka iyo nzira y'impinduka igomba kuva kuri icyo cyizere abenegihugu bagirira ubuyobozi yewe n'abanyapolitiki bose baba bari ku butegetsi kuko no, no mu bu- ku butegetsi hari ababa bashaka kugera ku butegetsi eh, baba n'abatari n'abaharanira kugera ku butegetsi bose bagomba kugira icyo kintu cy'uko bagera ku murongo w'icyizere inzira y'icyizere ibihugu byose byagombye kubaka umurongo w'icyizere byagombye guharanira ko abantu bose bagera kuri uwo murongo w'icyizere kugira ngo bakomeze amajyambere naho ibindi baba bubakiye ku musenyi ndabashimiye mu utanze urugero rwumvikana cyane profesori kananura kandi numva umuntu yafatiraho ikigwa gikomeye navuze cyane ku bijyanye n'imiyoborere y'ibihugu ngaruka ku kibazo cy'impunzi zuzuye muri afurika frank mwinemwe iki kibazo cy'ubuyobozi cyangwa imiyoborere irambye kandi iboneye bose amategeko yakoreshwa ate kugira ngo nk'uko eh, profesori kananura atanze urugero kuri tanzania kugira ngo igihugu kigobora umutekano urambye kandi uboneye buri munyagihugu Ah, nagira ngo nongere ku kantu gatoya poroferi kanura yavugaga ko ubukungu abantu kwikubira ubukungu ah, akaba ariyo mpamvu ituma abantu badashaka ku- badashaka kuva ku butegetsi bakum- bakabwiyongeza n'ibindi ariko ahanini burya ikibazo nkunda kugira n'abayobozi bo muri afurika ni uko abo bantu tuvuga b'abayobozi nibo baherwe nibo bafite amafaranga menshi cyane barakize imiryango yabo irakize ariko uburyo babonamo ubu bukire ntabwo babubona mu mucyo ntabwo babibona binyuze mu miyoborere myiza cyangwa mu mategeko ahubwo usanga bashyiramo bak- bakoresha uburyo bunyuranyije n'amategeko warabibonye muri angora aho umuhungu wa- wa- wahoze ari perezida wa angora usangaho wari ushinzwe amafaranga y'ibicicya za miliyari ndetse ntanahaga akayiba ugasanga undi wa- wa- eh, n'abandi n'abandi ntavuze ariko ugasanga ntabwo bahaga nicyo kibazo ikintu njya nkunda kwibaza niba ikibazo cy'abo bayobozi kiri genetiki ni ukuvuga ko kiri mu maraso yabo cyangwa ni sosiyabure bagisanga hano ku isi ngira ngo n'ubushakashatsi buzakomeza kubisa- ku- ku- ku- ku- ku- ku- gushakisha ariko hari ikibazo cy'uko abantu ni ukudahaga ariko si ukuko si uko ari ugushaka ubukungu ikindi cy'amategeko wavugaga rero etiyeni mu by'ukuri ikibazo cy'amategeko hari n'ibintu bitagombye kugira amategeko kuko ntabwo wagenda ukora ikintu cy'amategeko ni ukuvuga ngo abantu bajya mu kabari ugende uhagarare ku muhanda ushyira itegeko ngo umuntu nasinzira mu kabari ni ukora itegeko ngo umuntu nanyandikaho ikintu nk'iki n'iki nabura mu kabari hari ibintu bi- bi- bi- bi- bita sosiyari byagombye gukemurwa n'ibibazo bihari ku buryo abaturage bitagombye kuba amategeko kuko ugiye kwandika itegeko itegeko itegeko igihugu kiba cyotita gisa nk'igifunze icyo gihe rero hari ikibazo ariko niba habaga n'amategeko ashingiye ku bibazo by'abaturage adashingiye ku buyobozi y'uko bushaka kugumana ubutegetsi kugira ngo bukomeze bukomeze bukumire n'abandi icyo rero mu gihe tanzania yarayivuze ariko naho tanzania ntabwo ari shyashya kuko iyo muri tanzania usanga ishyaka rimwe niryo rigenda rihindura rihindura rihindura ugasanga andi mashyaka asa nk'aho yakumiriwe cyangwa ubwayo ntakora neza kandi n'amategeko bashyiraho abantu tuvuze ntabwo abyurudinga cyangwa ntabwo yubaka inzego ntabwo yubaka abayobozi bazakomeza kubaho ibyo bintu rero mu gihe abayobozi batarareba ko amategeko akorwa agakorerwa igihugu ntakorerwe guverinoma afurika izakomeza kubamo ibintu nk'ibyo ngibyo by'agatebe gatoki haze uyu nguyu akureho undi ahubwo uyu nguyu aze ari mubi kurushaho frank mwene uragira uti ni ukwirinda ko ibihugu byagendera ku mategeko akorera inyungu z'abategetsi profesori kananu nagira ngo twanzure gatoya nanone ni ugukora ni ni ukureba ku buryo bwaguye umugabane w'afurika icyizere ku miyoborere irambye kandi inogeye buri wese bitari agace murakibona hehe icyizere ni uko aba- abayobozi bagerageza guhinduka kuko nta muntu udahinduka ngira ngo ni umunyabyaha ajya mu ntebe ya penitensiya akabyicuza hanyuma eh, eh, aka- akongera akagaruka mu murongo mwiza Eh, ni ukuvuga ko abaturage burya ni abantu beza ubuyobozi nubwo bwaba bwarabakoreye nabi bugerageje guhindura ibintu bukabakorera neza bageraho bakabubabarira ntihagire n'ikibazo kandi iyo bihindutse eh, iyo haje impinduka mu cyizere bya bindi navugaga nta n'ikibazo n'ubwo buyobozi bugira kuko ibyo batinyaga yuko bashobora kubambura ubwo bukungu bwabo cyangwa kubagirira nabi bashobora no kubyumvikanaho n- n'abandi mu- mu- mu miyoborere y'igihugu kizaza nabo ba- bakabashyiramo ariko mu buryo bwo kuganira kugira ngo barebe ejo heza h'igihugu hazaza barebe bubake icyizere cy'amajyambere arambye nk'uko mu kinyarwanda rero babivuga ngo umugezi w'isuri urisiba ubutegetsi budakorera inyungu rusange bugeraho eh, bukikururira imvururu na serwakira bi- bibihitana ndabashimiye cyane profesori kananura Eh, bwana frank mwine nawe nagira ngo twanzurire kuri iyo ngingo mwe icyizere murakibona he kugira ngo cyane cyane abumva ko amategeko ariho abanogeye mu gihe hari abandi bumva ko amategeko ariho ababangamiye bazasangira bate burya ni uko abantu bari mu butegetsi sinzi ko twanabyita ubutegetsi ahubwo abantu bari mu buyobozi kuko hari aho ubutegetsi n'ubu- no- no- no kuyobora bitandukanira ariko mu abantu bari mu buyobozi mu nzego z'ubuyobozi ni bubaka inzego izo nzego zishingire ku miyoborere myiza y'igihugu ntibubake inzego niba wubatse polisi ntubake polisi ariyo ku- gu- gutwika tiyagasi bya byuka birya abantu mu maso cyangwa byo gufata abantu udashaka niba wubatse igisirikare cyubaka ari igisirikare cy'igihugu kandi igihugu abantu bose bibonamo niba wubatse eh, ubutabera bube kuko ubutabera Eh, niba ukoze n'amategeko ntukore amategeko yo gufata bamwe ngo bafunge kuko utabashaka ukore itegeko ryo kuvuga ngo umuntu uzamvuga akantuka ndamufunga ntukore itegeko ngo umuntu uza uza uta- utazumva ibyo nshaka ubu ngubu azaba akoze icyaha kuko nawe ushobora kuzavaho ejo wamara kuba ukabona wa wundi mugenzi wawe arakora ibyo udashaka ukamuvuga niba rero iryo tegeko rya- ri- ri- rihari wowe wasize wanditse rishobora kuzagufata Ni- ikindi nibarebe ko inzego za opozisiyo ntabwo ari abanzi ntabwo ari abantu babanga ntibavuge ngo banga igihugu ntuzavuge ngo umuntu uri muri opozisiyo yanga igihugu ahubwo ashobora kuba yanga wowe ibyo ukora aranga imiyoborere yawe ushobora no kuba ari ufite imiyoborere myiza ariko iyo miyoborere myiza ishobora kuba kuri we ari mibi nitwibonemo rero ko twese dusangiye igihugu twibone ko dusangiye ubumuntu kugira ngo turebe ko ikikubangamiye nawe gishobora kumbangamira twubake igihugu twubake afurika buri muntu aze- azibonamo kandi tuzasigaho ejo tukazasigaho n'abana bakatuvuga bati kanaka yarayoboye asigaho igihugu none igihugu n'abandi baraje ku buryo azajya mu mateka yo kubaka igihugu atari ukubaka ubukungu bw'amafaranga kubakira bene wabo ahubwo yarubatse igihugu nk'uko nawe icyo gihugu yagisanzeho kuko igihugu abenshi tubagisangaho kandi nuko igihugu azagisiga azasige ikintu cyiza azasiga umugani ndabashimiye bwana frank mwine tuvuganye ari muri uganda ndabashimiye profesori paul kananura tuvuganye ari mu bufaransa uyu munsi twaganiye cyane ku buryo bwatuma amategeko yo mu bihugu akoreshwa ku buryo byafasha abatuye igihugu gusangira ubutegetsi kumva kandi bafite n'umwanya n'uruhare ruhagije mu miyoborere y'igihugu ku buryo byatuma umutekano w'igihugu ubonera bose kandi uramba ndabashimiye kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radiyo ijwi ry'amerika
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu